iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ndabaramukije inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na joe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya zimwe mu ngingo nkuru nkuru z'ibyo tugiye kubagezaho
yazinduka yigendera nta muntu n'umwe bari bafitaniye ikibazo cyo twosaba nk'uko muri ababyeyi mwadufashije kugira ngo bigende neza mugakora n'amatohoza y'abo bantu bakoze iryo bara kuko nta kintu bamuzizije
uyu ni umupfasoni azila ndabitezimana umukenyezi wa nyakwigendera wilson sahinkuye yaraye arashwe nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro n'umuntu yamusanze imuhiriwe ku mutumba wa munyika ya mbere muri komine rugombo y'intara ya cibitoke mu burundi iyo nkuru co kimwe n'iyindi yerekeye inama y'abashikiranganji b'ibigega vya leta bo mu karere ka afurika yo hagati turazigarukako mu kanya mugume ku maradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze makuru tubafitiye muri kano kanya abashikiranganji b'ibigega vya leta bo mu karere ka afurika yo hagati ceac communauté économique des états de l'afrique centrale mu gifaransa kuva kuri uno wa kane bakoraniye mu nama ibujumbura igamije ahanini kuraba ishigwa mu ngiro ry'imigambi itandukanye y'ako karere kugera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umunyamakuru wacu ibujumbura eroje wirika neza yakurikiranye iyugurwa ry'iyo nama atubwire ivyinshi vyavugiwemo iyi nama iri mu rukurikirane rw'integuro y'iby'ibihugu by'umuryango w'ubutunzi wa afurika yo hagati seyase byumvikanye kuba byamaze kurangura hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imigambi ibihugu byihaye gushika ko muri ico kiringo ahanini integuza yihangira uwo muryango wiyemeje kuba washitse ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu domitien ndiho ku bwayo umushikiranganji w'ikigega ca leta mu burundi yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyemezwa muri iri huriro ari imwe mu ntambwe imbere yo gushikira iyo shusho ibihugu vya seyase vyihaye gushika ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ndiho ku bwayo yanatubwiye imigambi mikuru mikuru y'iryo hangiro ibihugu vyo muri aka karere turafise ibibazo bitari bike hariho ibibazo bijanye n'ubutunzi hariho ibibazo bijanye n'umutekano hariho ibibazo bijanye no kuronka umuyaga nkuba hariho ibibazo vy'uko abagwiza tunga bokora bisanzuye muri aka karere tugahanahana ibidandazwa rero ibikorwa bikuru bikuru bizoja muri iyo mice yo kuraba yuko ama amahoro n'umutekano bisasagara bibandanye bisasagara muri aka karere kugira ngo abanyamigambi yo guteza imbere ibi bihugu nabo bakore bisanzuye ariko kandi dushobore kubandanya duhanahana n'ibidandazwa hagati y'ibi bihugu kuko kugeza uyu munsi turavye ingene ibi bihugu bihanahana ibidandazwa dusanga vy'ukuri tutarashika ku rugero rushimishije kugira ngo urwo rugero rushikweko Joe Tokendang aserukira banki y'iterambere ya Africa Bad mu Burundi arafite ibyo asaba indongozi za CEAC.
Aujourd'hui, plus de 40% de la population d'Afrique subsaharienne
agira ati uyu munsi ibice birenga mirongo ine ku ijana by'abanyagihugu bo munsi ya sahara babeshejweho n'amafaranga ari munsi y'idolari imwe n'uduce mirongo icenda kugira ngo ubukene bw'abanyagihugu bacu bugabanuke nashaka guhamagarira umuryango gushyira ingufu nyinshi mu bikorwa byo kurwanya imirire mibi n'ubushomeri eheraba imiliyaridi mirongo itatu na zitanu z'amadolari y'abanyamerika afurika izikoresha mu kugura hanze imfungurwa ivyo bigatuma hiyongera ibihengeri vy'ubutunzi bw'ibihugu ibintu bidahindutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu afurika izohora itanga amamiliyaridi ijana na cumi y'amadolari y'abanyamerika mu kugura imfungurwa gusa gushika ubu nta mashyirahamwe mpuzamakungu canke amabanki kanuni ariyemeza gushigikira imigambi ibihugu vya seyase vyihaye ariko ndiho ku bwayasanga atangorana irimwo uburyo buzoboneka burya kenshi turakunda kubaza ibijyanye n'uburyo uburyo buraboneka iyo ufise umugambi utomoye ariko iyo utagira umugambi niyo woronka uburyo birashobora kugorana ugasanga ubwo buryo ntacyo buvuye ntitwovuga ati amashyirahamwe yatwemereye amashyirahamwe akwemerera ubanje kuyereka uwo mugambi nicyo gituma iki gikorwa gihambaye cyane rwose kugira ngo abo dusanzwe dukorana abagenzi bari basanzwe bashyigikiye aka karere bashobore nabo kubona yuko dufise intumbero ishemeye bashobore gushiramwo uburyo kira noneho n'ibihugu na twebwe twebwe turiyemeza gushobora gushyiramo uburyo kugira ngo imigambi mikuru mikuru dushobore kuyishikako iyi migambi ibihugu by'umuryango w'ubutunzi wa afurika yo hagati byiyemeje bikoze hageze nko mu bijyanye n'umuyaga nkuba honyine afurika inganya ubushobozi n'igihugu cy'ububirigi gifite abanyagihugu miliyoni cumi n'imwe gusa mu gihe afurika ifise abarenga muri yaridi umuryango wa seyase washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kane inyuma y'umwaka umwe hashinzwe amasezerano ugenga yaberi breville muri gabo uwo muryango ugizwe n'abantu barenga miliyoni ijana na mirongo itanu bamwe ibidandazwa ku rugero rw'ibice mirongo ibiri ku ijana by'ivyo afurika ishora hanze yayo ibitoro n'ibihingurwamwo ubutare ibiva mu mashamba n'uburimyi bw'ibiterwa njabukamazi nk'ikawa ipampa ibigazi n'ibindi bintu byinjiriza amafaranga uwo muryango wa seyase ku bice mirongo ine na kimwe ku ijana eroje wirikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eroje wirikaneza hayavugwa mu burundi tuyabandanirize mu gisata c'umutekano duhereye mu ntara ya mwaro aho abagabo babiri baraye bishwe n'abanyagihugu bafashwe bavuye kwiba inka ku mutumba wa bugera uri muri komune ya ndava abanyagihugu baba kuri uyo mutumba babwije irya amerika ko imvo n'imvano y'uko kwihanira ari ukurambirwa no kudahasha k'ubutungane bw'ako karere fidel d'antoine nsabimana akora ijwi rya amerika mu ntara ya mwaro abo bagabo babiri baraye bishwe bamenyekanye ku mazina rimwe rimwe gusa samusoni na dedoni bose baturuka ku mutumba wa igiro uri muri komine ya ndavi intara ya mwaro bafashwe mu gihe cy'isaa sita z'ijoro nk'uko twabibwiwe n'abanyagihugu baba ku mutumba wa bugera bavuye kwiba inka ku witwa nindagije kerema leonidas ndayiragije umukuru w'umutumba wa bugera atubwira uko byagenze mu ijoro rya nijoro haraje abasoma abasoma biba inka barakurikiranwa bariruka ariko abantu barabatesha barabica bisanzwe kandi hari heze igihe kitari gito hari ubusoma bw'inka umutungo iwacu kandi cyane abasoma twaramenye baciba ntitwamenye ariko mu gihe cyo mu gitondo tubonye ibisiga twamenye n'ababyeyi babo twabonye bariho twabamenye baba ku musozi wa higiro mu gacumbi kitwa mugomera nindagiye kirema yari yagendewe n'abo basuma avuga ko ibyo abanyagihugu bakoze byabaye nko kwivuna abo basuma baje aho twaraye tubafashe ryari igira gatatu bari bamaze kutwiba kabiri n'irya gatatu ry'ejo ariyo twabirutse ko tujya dusanga bafite imifuka y'amabuye n'imipanga baradutera amabuye kubera tuba tukiri bake turiruka mu nyuma twiruka dutabaza batwiruka ko mu nyuma hava haza abandi baradufasha natwe duhaba turatora amabuye turaterana mu nyuma bamwe bariruka baradusiga haba babiri baritaba imana abandi barirutse bari bangahe bose nibaza ko baba barashika nka batandatu kanani salvatore umunyagihugu wo ku mutumba wa bugera wavuga ko abasuma bishwe kubera agashavu k'abanyagihugu abanyagihugu icyatumye barakara cyane ni uko ejo bundi bagiye kwiba inka baraziba barazugarana abenegihugu barababona niho rero baca babafata barabwira abajejwe umutekano baraza barabafata barabajyana mu gasho bukeya izindwi barasubira barabarekura ba banyagihugu bababonye baca bagira agashavu basubira guhamagara abajejwe umutekano bati aba bantu mwabarekuye gute kandi bafatanywe itonga inka zirenga zitanu ziri mu nzu aho bazororera nicyo gituma baciye bagira agashavu abenegihugu bati twirarire kuko ibisuma by'inka turabifata tubifatanye itonga bugaca bikarekugwa kanani salvatore yabwiye ijwi rya amerika ko abo basuma bafise amayeri menshi yo kwiba izo nka zibwa ngaha hino muri izi muri ntara ngaha muri komine ndava ntiziduba mu mugamba ntankija bwibaga ndahija kumuzinda batanga inzira yepfo kandi baja korora batwara ingumba batwara imfizi bagaca bayijanye bakayica ibinono bagakura ku mutwe ugutwi umurinzo mu kubaga bagahimbura amaboko kwayo amaguru kwayo ibyo mu nda n'umutwe ntibuboneke bagaca rero haza amamoto aho muri tegama tubona ku murango bagaca bashyira mu itagisi mu magunira bagaca bazana amashashi ku murango bagaca bafuka umupolisi ukaba arabajije baca bavuga ngo izi nka zaruhiye igitega zavuga igitega ni za naka zararushe zarasunye turazibazi ibyo rero ugiye kugura ugasanga nta nka ifite ikinono ari rwawe ntuzoyimenye umutwe amahembe ntuyabona ibyo rero uratubabaje ndayiragije jiriberuto umukuru wa komite y'umutekano ku mutumba wa bugera asaba abanyagihugu kwama bameze magabo icyo tubona turabye ubusuma bwa minsi yose inka zigenda ni uko tubona ko abanyagihugu babandanya birarira amakumbure n'abandi bazoza mu nyuma bagafatwa si kuvuga ko abanyagihugu ngahe bugya ari bo kwirarira bonyene ni uko kumbure hoba guhanahana amakuru n'abanyagihugu ku yindi mitumba mu gihe havuze akamo batitangira nabo ku yindi mitumba bagatangira kugira ngo ibyo bisuma ntibisubire kuducika abagabo bishwe bavuye baja gufubwa ku mutumba wa higiro iyo bamuka imiryango yabo yaje kubatora mu mwonga wa kanyamiyoka uri munsi y'umutumba wa bugera aho batsinzwe n'abo banyagihugu ku mutumba wa bugera muri komine ya ndava intara ya mwaro hagati mu mu Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika Fidel hambavu y'abo bagabo babiri baraye bishwe imwaro hari uyundi umwe wo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke yaraye yishwe mu ijoro ryakeye n'abantu batarashobora kumenyekana abarongoye intwaro muri utwo turere twose tuvugamwo ubwo bwicanyi bakavuga ko bariko barakora amatohoza kandi uzofatwa azohanwa biboneka Evariste Nzikobanyanka niwe tubazi ino nkuru warayishwe arashwe ku mutumba wa munyika ya mbere muri komine rugombo azwi ku izina rya wilson isaha inkuye uwo yarashwe nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro n'umuntu yamusanze imuhiri we ahejeje gufungura nk'uko byemezwa n'umukenyezi wa nyakwigendera azira ndabiteza imana yaratashe avuye mu murima avuye gukora ashitse mu rugo namuhinya arafungura hageje gufungura ndajyana amazi hanze mu ibase tiniwiyoge aho ataragenda koga akiri ku meza ubwo nyene ngiye kuryamika umwana nca numva urusoro ruravuze mu nzu nsohotse ngize ngo nsohoke nkenguje hanze mbona umuntu yambaye igisirikare yamaze gukasha inkoho nca nsubira mu cyumba ndajya gusenga ndavuga ati imana dutabare niwe mugabo usigaranye niwe mugabo uncungera nakomeje ndasenga imana umufasoni w'umuhisi wilson avuga ko atazi icyo umugabo wiwe yarayazize cyo kimwe n'ababanyi biwe asaba ko amatohoza yihuta kugira abaraye bakoze ubwo bwicanyi bamenyekane bakubitwa intahe mu gahanga nta ngorane n'imwe yari afise mu babanyi ni umuntu yavuye ku kazi kiwe ka minsi yose yajyaho akitekerereza akituriza yazinduka yigendera nta muntu n'umwe bari bafitaniye ikibazo icyo twosaba nk'uko muri ababyeyi mwadufashije kugira ngo bigende neza mugakora n'amatohoza y'abo bantu bakoze iryo bara kuko nta kintu bamuzizije musitanteri wa komine rugombo yishikiye ahabereye ubwo bwicanyi arabwiyamiriza umufasoni beatrice kaderi yemereye abaraye babuze co kimwe n'ababanyi ko amatohoza yihuta kuri ubwo bwicanyi azayatanguye nitwo kwicara rero ngo tugire amaboko gutya aya oya dutegerezwa kubandanya turondera kandi mpaka icyo kigwanisho kigize gute kibonetse gifashwe kandi ndababwiye ntikirafatwa wibaza ko hari iminsi isigaye kizima amaraso cyakozeko amaraso ni mabi cyane kizima kimaze gukora ku maraso tukabimenya kandi kuko hari ubwo coba kimaze gukora ibibi ntitubimenye twebwe mugabo mu mwanya tubimenye ndakubwiye nti mu minsi mike twese dushire ingufu hamwe gusa twese dushire ingufu hamwe ndazi ko muzobabona ndazi ko muzomubona ndazi ko n'ubu mushobora kumva akanyengenda ni ukuvuga mugume mutanga inkuru sibyo mugume mutanga inkuru kandi mwibanga ntangere murantegeye mwibanga ntangere hanyuma murabe yuko tutagifata kuko aha gitwaye uyu ejo turavye nabi gitwara uwundi mu ntumbero yo kubungabunga amahoro n'umutekano muri komine rugombo umufasoni arongoye iyo komine yo mu ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'uburundi afise icyo asaba ababa muri munyika ya mbere nico gituma rero dusabwa gukoresha ingufu twese dushire hamwe ya makomite y'umutekano yose mukorere hamwe abatware abenegihugu muze twese dufashanye duce dufashanya n'aba bajejwe ubutungane n'abajejwe igipolisi ndazi ko bitazotunanira mu kirungo c'amezi atatu aheze haharurwa abantu cumi na babiri bishwe barashwe mu makomine atandukanye y'intara ya cibitoke nk'uko vyemezwa n'abarongoye ayo makomine muri mabayi hishwe umuntu umwe muri murwi umwe muri mugina batandatu muri rugombo naho babaye bane harimo n'uwo yaraye yatswe ubuzima ahandi habaye ubwicanyi mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ni ku mutumba bugera wa komine ndava intara ya mwaro abagabo babiri baricishijwe amahiri n'abanyagihugu bo muri ako gace babagiriza ko ari abasuma b'inka musitanteri wa komine ndava aroyizi ndenza ko yemeza ubwo bwicanyi akavuga ko muri iryo joro nyene hari hejeje kwibwa inka kuri uwo mutumba amakuru ijwi rya amerika rikura muri komisariya y'igipolisi polisi mwaro akavuga ko amatohoza aza yatanguye evariste nzikobanyanka bujumbura ijwi rya amerika urakoze nawe evariste nzikobanyanka yindi nkuru imwe ivugwa mu burundi ariko mu ncamake ni uko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu c'uburundi bwafashe ingingo yo guhagarika imigambwe umunani iyo migambwe ni peyite ver intwari cdp na debu sonavi rusangi n'umugambwe abahuza iyo migambwe yagirizwa ko imaze igihe idakora kandi ko haheze imyaka itatu iterekana amaraporo y'ibikorwa vyayo canke ngo ishira habona ukuntu ikoreshwa ry'ubutunzi bwayo hamwe n'abanywanyi bagize inzego nyobozi bakora ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi bwahagaritse kandi vy'agategekanyo ishirahamwe ya Association Radio Publique Africaine ryavyaye iradiyo yigenga y'abanyagihugu RPA iri mu zaturiwe mu kwezi kwa gatanu inyuma y'igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu nyene umwaka wa bibiri na cumi na gatanu iryo shahamwe ryagirizwa kuba ryarakoze ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu no gutera uruhagarara iyo nkuru turaza kwigarukako mu buryo buramvuye mu makuru yacu yo hanyuma turuhuke gato hama tugaruke ku kiganiro muri isanga nkuko mubimenyereye nkano mango turongera tukabasubirizamwo igice c'ikiganiro muri isangama mwakurikiranye igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda ikibazo c'aho ibiganiro bihuza abarundi vyobera ntikiriko kiravugwa ko rumwe n'abarundi batandukanye ibi ni mu gihe michel kafando intumwa idasanzwe ya onu mu burundi amaze imisi ahura n'imirwi itandukanye ayibaza umuti ukwiye kuvugutirwa abarundi kugira ngo baronke amahoro muri iyo bonano bamwe baramusavye ko ibiganiro biyoborwa n'umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa vyohagarikwa e, bibera hanze bigahagarikwa ahubwo nyabuna inguvu zigashigwa ku biganiro bibera hagati mu gihugu yamara hari uwundi mugwi uvuga ko ivyo biganiro vyobandanya bibera hanze y'igihugu kandi impande zose zigatumigwa ata n'umwe yibagiye mu kanya mugenzi wacu edi gwema yavuganye n'abashingantahe gilbert beko njangwa aramutwa ishirahamwe onelope burundi rishinzwe gukurikirana amatora imbere hamwe ariko araba n'inyuma yaho yongera avugana kandi na gabriel rufyiri aramutsa ishirahamwe olicom ryishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta gilbert bekonjangwa niwe yatanguye yishura ico yibaza kuri ico kibazo icyo twamushyikiriye twaramubwiye yuko twebwe aho tugeze amaso yuko mu burundi hariho amahoro ibiganiro hagati y'abarundi ko byabaye mu gihugu hagati kandi abarundi baronse umwanya wo gushyikiriza ibyiyumviro byabo n'umwe avuyemwo ubwoko bwose n'abanyapolitike ko bashyikiriza ibyiyumviro byabo hanyuma turamusaba yuko ahubwo yotubera mu ngoro akaduhagararira mu makungu akamenyesha abanyamahanga bari mu gihugu hagati no hanze yuko mu burundi hari amahoro yuko abanyapolitike bari hanze ni bakenya kandi nabo nyine yuko yogerageza akamenya abo ari bo kuko benshi baratashe abandi nabo baba basigaye hanze bafise amanasiyonalite donka uburenganzira bwo kuba muri ibyo bihugu bafite amanasiyonalite abiri ni ukuvuga yuko babayo kuko babishaka ariko ntibabayo kubera yuko baturatujwe na leta cyangwa yabangaje duca turamusaba yuko aboba babona yuko batinya gutaha kubera ubwoba yuko yavugana na leta y'u Burundi akavugana n'abahuzanye n'icyubahiro yoweri kaguta museveni n'icegera ciwe ko facilitateur nyene icubahiro william mukapa bakumvikana n'abaperezida bo muri aka karere ingene bokingira umutekano abari hanze bashaka gutaha bagataha kuko ku bwa onerope burundi turabona yuko bamwe naho bobaha ababacungera ko batemera batazokwemera gutaha kuko bafiteyo akazi abandi nabo basanzwe ari ari batagiye bagiye gukora akazi abandi nabo bagiye basanzwe bagiye iwabo twaciye tumusaba yuko ibiganiro byogaruka mu burundi abo bikabera ibujumbura kugira dutegurire hamwe amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hanyuma rero ikindi twamusabye twamusabye yuko twari twaranagisabye n'imbere yuko impunzi zotahukanwa byihuta izishaka gutaha zigataha haseri ikabijyamo n'abaperezida bo muri aka karere muri yose bakabijyamo kugira ngo batandukanye abakurikiranwa n'ubutungane n'abari mu buhungiro atangorane bafise zindi z'ubutungane bwana rufukiri wumvishije ibyo njangwa avuga aragira ati igihugu gifite amahoro abanyapolitike bari hanze y'igihugu ni bake n'abandi bariyo nuko bariyo ku bushake bwabo ariyo mpamvu avuga ngo ibyo biganiro bikwiye kwimurirwa mu burundi gira icyo ubivugaho nibaza ko tubwira abanyagihugu njangwa arabizi kuko turamaze kubivugana kenshi cyane ni uko ibyo njangwa avuga nawe ndazi ko atabyemera apfa kubivuga gutyo gusa arazi ko atabyemera turamaze kubivugana kenshi cyane kuko nta igihe ariko aravuga yuko ibiganiro byobera mu gihugu bwanarufukiri bwanarufukiri buretse mumaze kubivugana akavuga ko atabyemera oya turamaze kubivugana kenshi nibaza ko atobihakana haba i bujumbura haba haba kwa bwana njangwa reka rufukira akomeze igitekerezo cye hanyuma nawe ndaguha umwanya umusubizo urakoze cyane nibaza yuko njangwa tumaze kubivugana kenshi hari ibyo njangwa avuga nawe nibaza ko rimwe na rimwe abatemera kuko haba i bujumbura niko ndavuga ko tumaze kubivugana haba arusha turamaze kubivugana n'ahandi henshi duhora duhura turabivugana kandi ingena abivuga wewe urumva ko umengo rimwe na rimwe hari aho umenga aba yahindutse nk'umuvugizi yahindutse nka philippe nzobona ariba ndabivuge gutyo wumvise ingena avuga mugabo ni uburenganzira bwiwe byo sino bimuhora kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo gushikiriza icyiyumviro ciwe nicyo gituma na jewe nemera ko tubivugana nkashikiriza ibyo ishyirahamwe rikome n'abandi twiyumvira rero icyo nuvuga ku byo ashikirije nibyo uko niko njangwa abivuga niko yanabivuze abibwira umunyamabanga intumwa y'umunyamabanga mukuru wa oni idasanzwe nyine icyubahiro gafando mugabo abandi nabone baravuze nibaza yuko abizi ko abandi bavuze baravuga ingene byogenda n'ishyirahamwe rikomeye naryo ryaravuze kandi turatanga n'amadokima twe tuvuga tuti ibiganiro kugira ngo abantu bishobore kubafasha bose byoguma bibera aho byari ko birabera mugabo byose ntibyoherera hariya ni uko huboneka icyo twakwita amasezerano y'intangamarara hanyuma bigaca biza mu burundi hajije kuboneka amasezerano y'intangamarara kuko ibizokorwa byose bizoshirirwa mu ngiro i bujumbura ntibishobora gushirirwa mu ngiro hanze y'ubujumbura ko ntibyoshoboka aho niho duhuriza na beko mugaho dahuriza kuvuga ngo uno munsi ngo ntibahindure ibwizwa nshingiro arabona ingene ibintu bimeze akavuga ngo ibiganiro ntibabizane ngo abantu bari hanze n'abagiye kurondera akazi jewe nibaza ko hamwe umuntu nyine yirengagiza ukura akuzi arazi ko hari abantu ibihumbi amajana atanu hafi bari hanze kandi bagiye mw'imyaka ibiri iheze abo kandi ndazi ko n'inshuti za beko zirimo ibyo rero sinumva ko bose bariko baramwumviriza iyo babwira ko bagiye kurondera akazi yuko hari abantu bagiye kurondera akazi i mahama hari abantu bagiye kurondera akazi muri inakivari muri ya makambi y'impunzi yo mu buganda no mu rwanda muri tanzania jewe sinzi ko mumbariza be kuko abo bantu bose bagiye kuronderayo akazi icyo nicyo kibazo cya mbere nobanza kugira numve neza ko byishura kugira ngo bavuge ko bagiye kuronderayo akazi rero nicyo gituma nibaza yuko beko n'ukuri turakunda kubiganira ko kenshi mugabo nibaza yuko ngaho harutahahuriza na gatoya kuko nibaza ko atora nk'isiguro hanyuma mu guheraheza kuciyumvira avuze avuze ngo ibintu byose bimeze neza kumera neza bivana n'uraba burya amahoro ndababwiza ukuri murabizi hari umuhinga yitwa masoro Ibrahim masoro ni umuhinga w'umunyamerika yagize ibyigwa byinshi cyane ku mibereho y'abantu avuga atanga inkingi zishaka kuri zitanu izo nkingi zitanu avuga ibintu bituma umuntu yumva ko yorohewe mu buzima arashyiramo n'icyo bita ngo bezwe do sekirite rero mu bisanzwe umuntu wenyine wamenya ko afite umutekano cyangwa atawugira iyo rero umuntu umuntu wenyine hariho n'umuntu yiruka atakimwirukanye hakaba n'ubundi yiruka yiviriye ibintu ushaka kubivanye n'ibyo yabonye amatoromatizmu yagiye arabona rero umuntu wenyine ku giti cyiwe ntiwamenya ati mfise umutekano cyangwa singira umutekano si beko cyangwa uwundi uwo ari we wese ashobora kuvuga ngo ndafise umutekano ngo nunze ngo yego nibyo kubivuga ni byiza mugaba igihe aba atarabona uyo muntu wenyine ko umutekano atawufise si siniyumvira yuko hari uwundi muntu n'umwe uko yitwa kose uko asa kose uko ari kose avuga ngo wewe ngo umutekano ura ngo ngo- ngo- ngo urafise umutekano ibyo ntibishoboka nibaza ko yogenda beko kuraba ibyo iyo muhinga Maslow yavuze nibaza ko yosha atahura nzi ico ndiko ndavuga bwana njangwa ah, uh, ndaguha umwanya mu masegonda make cyane usubize ibyo ruvukiri yari akuvuzeho hanyuma nanone ugira icyo uvuga kuri iyi ngingo asorejeho avuga ngo ah, umuntu ku giti cye niwe umenya ko afite umutekano ntabwo ari undi ugomba ah, kubimubwira cyangwa se kumuhitiramo ko uwo mutekano awufite ikintu cyonyine numva yuko tutoshobora ni ukumvikana ko ni uko yewe tutavuganye yuko tumaze kuvugana uko ujya bivuze sinigwa ndabisubiramwo mugabo igikomeye ni uko yo- yari kuvuga ati abari hanze bakeneye gutaha b'abanyapolitike ni aba ati abo bantu rero barambwiye yuko batagira umutekano batinya leta y'u Burundi ni naka ni naka ni naka akabavuga kuko muri politike nta gucanga ibintu ibiganiro byaraheze hasigaye bande batarataha ibyo akabivuga hanyuma mu nyuma akavuga akareka gucanga ibintu gucanga impunzi ibihumbi amajana atanu bari hanze atanaharuye atazi n'abasi n'abari hanze ingene bangana A- ariko Iyo bariko ariko imibare y'u- y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko abarundi barenga ibihumbi magana ane bari mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Burundi iyo ni imibare ifatika yashyizwe ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye bwa nabeko nabyo nyine no kubiraba neza nabo nyine harimwo muri bo abakeneye akazi ba- baguma bavuga ibitigiri bitagira umutwe n'amaguru Nu- nabisubiyemwo nabivuze gutaha umutekano umuntu wese twese nivyo twifuza ko botaha twese dushaka ko botaha ariko igihe umuntu ataragira umutekano leta niho kazi kayo ntibabandanye bababwira batahe nibumva ko ba- uzoba yumva ko afise umutekano azoheza atahe mugabo sinibaza ko beko ariwe yobibabwira ngo nibatahe kuko sinibaza ko abifitiye ubwo bushobozi n'uburyo eh, nabivuze leta irafise umuvugizi wayo philippe nzobonariba ibyo azobivuga aheze atanga ibyo byemezo baheze batahe mugabo twebwe nk'uko waruhejeje kubivuga nagira mvuge ku kibazo wari utubajije ko watubajije ikibazo eh, uruhare rw'amashyirahamwe yigenga amashyirahamwe yigenga mu ijambo rimwe mu gifaransa agira icyo bita vire- vigilance citoyenne vigilance citoyenne ni ukuvuga abantu batowe eh, bakaba batwara igihugu twe tubashinga ijisho kugira ngo turabe ibyo bariko barakora nico dukora nta kindi nk'ubu eh, umuntu ariko arumviriza bamwe bamwe muri twebwe eh, ura- urumva neza yuko sinzira yuko vigilance citoyenne ari ukuvuga nk'umuntu avugira leta ibyo sinibaza ko ibyo oya biri mu, mu, mu, ka- mu mategeko ya sosiyete sivile sosiyete sivile imaze imyaka irenga ibihumbi bita- bibiri imaze imyaka myinshi cyane sosiyete sivile urabye imyaka imaze ku isi yose ikora kumwe nta hantu na hamwe sosiyete sivile ivugira leta jewe ntaho ndigera ndabyumva ndabyumva mu burundi gusa rero nicyo gituma nibaza yuko eh, twokumvikana tukumva icyo ari cyo vigilance citoyenne vigilance citoyenne ukora akazi uraba ingene leta iriko irakora nta kindi ibindi byose umuntu akora iruhande y'ico o, aba ariko akora ibintu atari bya sosiyete sivile naha rero twe turiko turavuga tuti uno munsi mu burundi hari ibibazo bihambaye cyane ni ibi bibazo bijanye eh, n'iby'intwaro rusange ni ibibazo bijanye n'iby'intwaro ibereye bonne gouvernance ni ibibazo bijanye n'iby'ubutunzi ivyo bibazo bitatu ni ibibazo nibaza yuko uno munsi amashirahamwe yigenga ari byo bibazo yasaba gukorerako cyane ivyo rero sinibaza ko beko uno munsi ashobora kubihakana nuko rero akaba ari no kuri ico gice ca murisanga mushobora gusubira kumviriza cose gikwiye kuri we zitata kaburungu radio yacu voa kaburungu com turangirije ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika tubashimire ku mwanya mwafashe ngo mutwumvirize dushimire innocent kimenya ari muhinga bw'ivyuma n'abandi bafatikanije diane nahazo twari kumwe kuri mikro tuzosubira ejo igihe c'isaha indwi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda uruganda rw'ijwi rya amerika rubategurira amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda muraza gusubira kuba muri kumwe namwe nabo nabo igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu makuru turiko turabategurira